ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezweho nanjye venuste nshimiyimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu batandukaniye i Goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo icyo cyitwaga zayire mu kwezi kwa karindwi uwo mwana yitwa uwase odila umubyeyi we esperance mu kakinani aramushaka atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka kimisagara umudugudu wa muganza nari ndimo nshakisha umwana nabuze muri mirongo icyenda na kane mu burira hariya mu gihugu cya kongo yari umwana mutoya ufite imyaka itatu uwo mwana yitwa nde yitwa uwase odira kuki uvuga ngo yitwaga nkubaze ko yitwa yitwa uwase odira nuko ntakimufite murambabarira ntabwo ukimufite ariko turimo turashaka irengero rye turagira ngo twumve ko ya yatwumva mu gihe tumuganira mu gihe tumuvuga n'uwaba amufite akamenya aho ari mbwira mujya gutandukana mwatandukana vuba mwatandukaniye muri kongo yihe kongo mwari mu kahe gace byagenze gute mu kwezi kwa karindwi twari hariya igoma haruguru y'ikibuga cy'indege kigoma hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo hari akantu ka burigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru ariko njye nari musigiye abantu twari kumwe hanyuma barasa ngo hejuru barashe abandi barirukanka birukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe nahise ngaruka ako kanya nayo ngiye gushaka ibyo kubatunga abana hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana bamaze kumwura nyine birukanse barimo bakijarajara aho hafi byari nko mu minota mirongo itatu byari bibaye nko mu minota mirongo itatu hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose ngenda mbaririza hari imodoka yari irimo ivomesha amazi yazaniye impunzi amazi mpaca mbaririza barambwira bati ariko hari umwana ruri aho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi ati ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za croix rouge zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose nsa nk'ubaza mpamagara niko byagendaga icyo gihe ariko mbura umwana ko bari bakubwiye yuko hari imodoka ya croix rouge yamutwaye wigeze ujya ku biro bya croix rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza muri ako kanya ntabwo nagiyeyo kuko urumva nibwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe ariko nyuma mbere y'uko munguka kuko n'ubundi nahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'icyenda na kane nagiye aho bita ikatare muri za ruferena zari zihari muri ruferena yari ihari imwe cyari ikintu cy'igishitingi bagize bashyiramo abana batoya babuze ngerageza gushakiramo guhamagara warahamagaraga utwana twose twari tunzinya twose tukitabira rimwe ariko sinabasha kubona umwana wanjye ntaho nabashije kugera kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu rwanda hanyuma ngeze mu rwanda ahantu nabashije kugera nshakishiriza ni muri siyeseri yari irimo ikorera hano mu kiyovu niho nabashije gutanga imyirondoro ariko nta gisubizo nabonye hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku gisenyi byari byinshi mu rwanda muri icyo gihe hari n'ikindi cyari icyangugu hari n'ikindi cyari i butare aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri seyiseri kigali nabashije kurebera muri seyiseri gusa i kigali nta handi nabashije kugera abo bantu wambwiye wari usigiye odira ujya gushaka ibyo gufungura bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakirukanka bakamubura bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukanye nawe muri ako kanya aho twari dukambitse hari aho nanjye sinari ngiye kure yaho ni hafi aho hari mu ngo z'abaturage ni ukuvuga ngo babaye nk'abirukansi bava aho nk'uko wakwambuka umuhanda ujyamo hakurya hanyuma urusaku rw'amasasu bari barashe mu kirere rushize cyangwa wenda n'ibitoki barasaga sinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukambitse dutegereje gatoya barambwira bati yo turirukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turirukanse ko n'igikapu cyanjye cy'imyenda bari bakijyanye atari ko tubuze umwana uko bigenza kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyane aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa nkaho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwino urebe ko ari uwawe muri ako kanya naciye aho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi ku iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana kuruwa ruje imodoka irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuze ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kereka niba iyo modoka yagatoraguye ni ayo makuru nabashije kumenya muri ako kanya ibyo ari byo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya kuraruje ntihabuze umusamaritan ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye i rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe odire uko ameze yari mutoya ni wowe umuzi kurusha abandi mumbwira uko ambonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibibi se bwaba ubumanzi ntazi wowe wenyine uzi nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uku yari ameze uko umubyeyi wamuvuga niko ari
umwana wanjye rero wa seodira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagire imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yakibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cyabona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de kubona yari musize arimo akikinyeza nk'umwana ari gukina ni ubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku munwa ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari none niba odide uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa karindwi mirongo icyenda na kane mukigera muri congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka mirongo itatu mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira uwase odire namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nterwa intimba nawe yabaye akiriho imana yaramurinze yatumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga tantine ariko yakundaga kumwita tine n'uwamukurikiraga amugwaga mu ntege yamwitaga tine hanyuma hari musaza we witwaga tente yajyaga yari azi kumuhamagara tente ni abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye bifuza kongera kumubona yego nanjye ndahari nka mama we imana yo mu ijuru niba yaramurinze izongere kuduhuza nawe amaso ku yandi madame esperance mukakinani komera ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi ibi ni ibihe biba bikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukaba mutazi aho baherereye mutarabonye akanya ko kugira ngo mubavuge muruhutse umutima kandi imana ntibishaka ikoresheje kino kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone ako gasaro kabahora ku mutima ndagushimye cyane kuba warategereje kino gihe kugira ngo uze mu kiganiro ndagushima ubutwari wagize bwo kugira ngo ubivuge neza byumvikane kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane namwe imana yo mu ijoro ibaha umugisha ku bw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona turi mu rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umubyeyi wari ufite umwana w'uruhinja w'amezi atatu yaburiwe irengero uwo mwana teogene rukundo yarerewe kwa nyirakuru amakuru azi nayo yahawe n'abantu batandukanye uwo mubyeyi witwaga yuriyana nta rindi zina rye tuzi yaratuye muri gishwati afite umugabo witwa munyankwiro wa gusitira akaba yari veterineri arashakishwa rero n'umwana we rukundo rukundo atuye mu karere ka nyabihu umurenge wa rurembo akagari ka rwaza umudugudu wa kamenyo ya kabiri amaze imyaka mirongo itatu ashaka mama we nifuzaga ko mwamfasha mukamuzana mama wanjye tumaze imyaka mirongo itatu tutabonana kugeza uyu munsi nkaba ntazi ngo ari hehe iyo uvuze ngo mumaze imyaka mirongo itatu mutabonana muherukana ryari duherukana muri mirongo icyenda na kane twaje gutandukana ubwo jenoside yabaga hano mu rwanda ansigira famiye yo kwa papa yanga ko nakicanwa nawe muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ingahe yewe nawe ifite amezi atatu ibi ngibi umbwira ninde wabikubwiye nyogokuru na sogokuru babyara papa bari batuye hehe ubu ngubu batuye mu karere ka nyabihu umurenge ni rurembo akagari ni akarwaza umudugudu ni kamenyo ya kabiri none se muri mirongo icyenda na kane papa wawe na mama wawe bari batuye he bari batuye muri giswati ubu ngubu ndumva hasigaye hari ishyamba yego Ha- hatewe ishyamba ubu ngubu bakoraga mu iki papa wawe yakoraga iki papa wanjye yari umuveterineri avura inka yavuraga inka zande muri gishwati hari abantu benshi bafitemo inka hari iza leta hari iz'abantu baba bafite ibikingi yavuraga izande nimba barakubwiye yavuraga inka iz'abaturage ku giti cyabo ntabwo yavuraga iza leta papa wawe izina rye ni irihe yitwaga nde yitwaga munyankwiro augustin bakundaga kumwita ryagatonda
mama wawe we yitwa nde izina rye nzi ni rimwe nakuze bambwira ko nabo izina bari bazi ari yuriyana bakunda kumwita yuriya hanyuma mirongo icyenda na kane jenoside itangiye mama wawe aragufata akujyana kwa sebukwe arababwira ati uyu mwana ni mu mu- ni mu mugumane genda agiye byasabye ko ansigira ah, ansigira papa we aragenda papa niwe yanshikanye kwa sogokuru abatekerereza uko bigenze kubera ko na papa yaje gupfa muri mirongo icyenda n'umunani urumva nayo nkiri muto ubwo nyine nakuze bambwira ba- babimbwira uko nguko ndagira ngo nongere nsobanukirwe neza mirongo icyenda na kane mama wawe ari kumwe na papa wawe jenoside iratangiye mama wawe agusigiye papa wawe we aragiye yari agiye he we yumvaga ko ahunze kubera ko nyine yari yari arimo arashakishwa ngo bamwice aravuga ati n'ubundi kugira ngo banyicane n'uyu mwana wamusigara nawe ningira amahirwe nkarokoka tuzongera duhure nitudahura ngo nyine imana izakora ibyayo niyo magambo bambwiye ko yamubwiye hanyuma papa wawe ari ku mugore we aragenda atazi aho agiye aragusigarana ntabwo ntabwo ntimusobanukirwa kuki atagumye mu rugo kugira ngo niba ari n'abo bicanye nibahagera noneho amukingire amukize kuki yamuretse akagenda yari azi ko agiye he icyo kibazo umaze gukura warakibajije ntabwo nakibajije kubera ko abo nari buze kukibaza ari papa kandi ntabwo yari akiriho ntabwo nari buze kukibaza umukecuru n'umusaza kandi nabo nta makuru menshi babifiteho ibyo nageragezaga kubabaza nasangaga nabo nta kintu babiziho ibyo ngibyo bagerageje kukuganiriza nk'umwana bakubwira ibyabaye ukuramo iki wowe n'iki wumvamo wumva mama wawe yaba yaragiye agana he ntabwo namenye ngo yagiye anyuze hehe kubera ko nta muntu ubundi uzi wari uhari ku buryo yama amakuru y'ibintu wenda byabaye icyo gihe cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye umukecuru n'umusaza nabo bari abantu b'icyo gihe nta makuru arenze ayo ngayo mbafiteho wigeze utekereza ku kunyarukirayo n'ubwo bwose ubu hari ishyamba ariko abaturage bari baturiye mu gishwati bazi umuveterineri wabavuriraga inka bashobora kuduha amakuru bakadufasha kumenya uwo mudamu witwaga yuriya niba akiriho bakatubwira aho yagiye se niyaba atakiriho ariko bakaduha amakuru kugira ngo dushobore kumenya umugore wa veterineri wavuraga inka zo mu gishwati z'abaturage nk'uko bimbwira kugira ngo tumenye uko byagenze none nakubazaga wigeze utekereza gusubira mu gishwati ngo ubaze abaturage nimba hari amakuru baba bafite kuri mama wawe nigeze kugira icyo gitekerezo ariko hari umugabo umwe wari bumfashe mu iyo nzira yo kuba yangeza ahantu wabaga nibura nkagira amakuru yibanze ntangiriraho gushakisha ibijyanye na mama ariko yaje gupfa mbere y'uko uwo munsi tuba twasezeranye wo kuzamfasha akaza akanjyana akahangeza ubwira kuko gishwati ni ngari sinamenya ngo bari bari muri gishwati wenda igana ku karere ka ngororero sinamenya niba bari bari muri gishwati igana ku karere ka rutsiro cyangwa se ka nyabihu gishwati ni ngari ngewe ubwanjye wakuze nyuma yaho sinamenya ngo bari bari mu kihe gice umupapa rero yemeye kumfasha birangira yitabye imana mbere y'uko bigerwaho reka twizere ko hari abantu bari bwumve kino kiganiro agasaro kabura hano ku ijwi ry'amerika bakamenya papa wawe ndetse na mama wawe bakaba bamuzi ariko muri kano kanya ngiye kugusaba kwisabira abantu bose bazi papa wawe bamumenye abo yavuriye inka ubasaba icyo ushaka n'icyo wumva bagufasha babwire ubu ngubu hari abanyarwanda benshi bakumva muri kano kanya rukundo uwakugeza mu gishwati aho papa wawe yakoreraga tukabona abaturage bamuzi bamwibuka n'icyo wababaza
ikintu nababaza kandi n'icyo nasaba umuntu urimo kunyumva wese izi saha habaye hari amakuru arenze ayo mfite afite yamfasha akayama kuko yaba ankoreye igikorwa cy'ubutwari cyane kandi icyo gikorwa yaba ankoreye cyamfasha gusobanukirwa ibyo uyu munsi ntasobanukiwe papa wanjye amazina ye ni munyankwiro augustin bakundaga kumwita ry'agatunda aho mama wanjye izina rye nzi ni rimwe ni yuriyana barabihinaga bakamuhamagara yuriya niba mama wawe yuriya akiriho akaba yararokotse akaba atarashoboye gusubira aho mu gishwati akaba atarashoboye kujya kureba kwa sebukwe sinzi bari bamuzi bari yararongowe ku buryo buzwi ni iki wumva ushaka kumubwira rukundo ikintu namubwira yakwihangana mu mpuhwe za kibyeyi nibura akanyiyereka nanjye nkabaho nzima mama wanjye ngo yasaga ate kuko uyu munsi sinzi ngo yasaga ate ibyo nyine birahagije kumubonaho nkamenya uwampaye ubuzima ngaho rero teogene rukundo ukomeze utegereze wizeye ndagushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'imana nabane namwe kandi murakoze kudufasha imana ibarinde
ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umuhungu wari ufite imyaka makumyabiri n'itatu witwaga isayasi hitayezu yahunze u rwanda yerekeje muri kongo anyura muri santara afurika nyuma ajya muri kameruni yakomokaga muri komini ya rusatira mu cyahoze ari perefegitura ya butare mushiki we mukandekezi domina yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka kimisagara umudugudu wa byimana ndi gushakisha musaza wanjye witwa hitayezu izayi ahunze icyenda na kane
yahunze ajya he
abamubonye bambwiye ko yahungiye mu gihugu cya kongo icyo gihe ari zayiri hanyuma kuva icyo gihe cyose ntiyongeye kugaruka mu rwanda oya ntabwo yagarutse ntabwo namubonye ahunga yajyanye n'ande ntabwo nzi umuntu yajyanye nawe ariko iwacu kuko ari i butare hari ahantu nagiye banyiri ku muhungu nawe wari warahunze njya kumubaza amakuru ko yaba azi amakuru ye arambwira ngo amuheruka yarahungiye ntabwo yagiye mu nkambi ngo yahungiye mbese mu giturage muri congo hanyuma ngo ajya i brazzaville ya santara afurika none se yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane yari yaravutse muri mirongo irindwi na rimwe hanyuma se uwakubwiye ko yagiye muri congo brazzaville we yakubwiye ko yagezeyo ryari ntabwo yambwiye umwaka ntabwo yambwiye igihe yarambwiye ati twari turi kumwe muri congo arambuka ajya i brazzaville ati ariko andi makuru mfite ni uko ngo icyo gihe yavuye i brazzaville ajya muri kameruni ntabwo yakubwiye uwo bajyanye yari yararongoye
yari akiri ingaragu wageze arambwiye ko ngo ageze aho ngaho muri santara afurika ngo yari afite umugore icyo gihe batasezeranye ngo babyaranye umwana umwe ahari ariko ubwo ngo yamusize aho ngaho muri santara afurika ngo ajya muri kameruni muri santara afurika cyangwa se muri congo brazzaville numva yarambwiye muri santara afurika ahari ndumva umuntu waguhaye amakuru asa naho ayazi muri kameruni yakubwiye umujyi yagiyemo yakubwiye niba yaragiye duwara yakubwiye niba yaragiye yawunde yaba yarakubwiye ahantu yaba yaragiye ambwira nta mujyi yambwiye yarambwiye ngo yagiye nyine gutyo muri kameruni ariko aho yagiye wenyine uwo mugore bashakanye yamusize muri santara afurika
yego n'umwana
ngo w'umukobwa mbese urambwira ko mwakomokaga i butare i butare mwakomokaga muri iyo komine rusatira
muri eseyiteri ya kato naho serire yanyu yari iyihe yari iya mahembe papa wanyu yitwaga nde yitwaga rebakare stefano naho mama wanyu yitwaga mukabaziga verediyana hari abandi bavandimwe mufite aho ngaho i Huye aho ngaho i Rusatira hari abo muhafite kugeza ubu nta muntu uhari hari hari mukuru wanjye wari warasigaye ku isambu arimukajya ahantu ku rusumo nta wundi muntu rero uhasigaye none uyu umusaza wawe ajya kugenda ahungira muri zayire kugira ngo mutandukane byagenze gute kugira ngo ntiwongere kumuca iryera aho hantu mwatandukaniye ni hehe ngewe nari narashatse yego mba mu rugo rwanjye nyine urumva iwacu hari aho ngaho i butare yego nyine narashatse umugabo wo ku kibuye ubwo rero urumva ko intambara yarateye nyine gutyo abantu baratatana barahunga mpunga nturutse iyo ngiyo ku kibuye nawe rero ahunga uko urumva ko amakuru nayo yamenye nyuma nyine kubera tutahunze turi kumwe hashize imyaka myinshi hagiye gushira imyaka mirongo itatu iruzura uyu mwaka utandukanye na musaza wawe izayashi hitayeju ndahamya kutanamurukaga urumva ko wari warashatse ku kibuye muri kano kanya niba kumva hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga niba kumva ni iki wumva ushaka kumubwira muha amakuru yo mu rwanda mubwire rwose icyo kuri ku mutima uyu ni wa mwanya wo kwandika ibaruwa y'urukundo ufite umunota umwe yandike icyo namubwira ni uko mukumbuye kandi nkeneye kumenya amakuru ye niba usa naho yankurikiraga abandi bavandimwe nta n'umwe mbona gusa nifuzaga ko yaba ariho yambwira amakuru ye ko ariho tukaba twavugana ndahamya yuko arimo twumva muri kano kanya ndasaba cyane ngo imana ibe imuragiye ndasaba cyane kugira ngo azabe mu bantu bazafata iya mbere yihuta agahamagara hano ku kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi y'amerika kugira ngo nshobore kubahuza bizanshimisha kugufata mu mugongo ukongera ukabona umuvandimwe ndagushimiye cyane domina mukandekeze kuwafashe kano kanya ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga ntabwo twashoboye kuvugana mu cyumweru gishize naraguhamagaye ndakubura nawe ukampamagara ukambura ariko niko bigenda tugomba kubyihanganira icyangombwa ni uko tubonana tukaganira nkwifurije amahoro y'imana rwose murakoze imana ibaho umugisha kandi rwose imana izadufashe kugira ngo imirimo yanyu ijye ihora itera imbere urakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona rwanda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani umwana w'umukobwa witwa clementine wikeza bakundaga kwita mwiza yavuye iwabo ajyana n'umuvugabutumwa yari afite imyaka cumi n'umunani yigaga mu ishuri ry'inyagahanga ajyana n'umwarimu we serutaro serge kuva bajya mu giterane cyabereye i rutare mu kwezi kwa karindwi n'abandi bana abo bana bose barimo clementine wikeza bakigiyemo ntibagarutse nyine wa Clementine w'ikeza ari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa nyiramfikije yuriyana atuye mu karere ka bugesera mu murenge wa nyamata bakaba bari batuye muri komine rutare umurenge wa kigoma ubu ni mu karere ka gicumbi yari amaze imyaka igera kuri itatu ashaka kuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga nshimishijwe no kukwakira none se ntishimiye imana yego ndishimiye imana
ntabwo uzi ko muri kiriya cyumweru ikindi cyashize wari wambwiye ngo uzampamagara ari kuwa gatanu yego ndangije ndategereza nirwa mpagaze ku musozi ntirashobera nibyo ubu nari navuze ngo ndongera njye kwandikisha ni iby'umukecuru simbasha no kwandika ariko rero naraguhamagaye umukecuru rwose ndakubura
yo ubwo ni ukubera mbana ahantu hatagira rezo mani Mm.
yo mani ishimwe kuba umpamagaye mani naguhamagaye rwose inshuro eshatu ndakubura ikiganiro kiratambuka Yesu we, ntakifite man.
nuko ndakubura narabitekereje ndanabikeka Mm.
yo wari wambwiye kuri bumpamagaye hagati ya saa sita na saa munani yego narabikoze rero ahantu rero hari rezo ndagenda njya kuhahagarara nibyo ndahicara saa kumi n'imwe ziragera Sho. Mm.
yo
Nuko urambabarira ariko rero narabikoze rwose burya oya rwose ndaku ahubwo nanjye umbabarire none se ko ni amarezo rwose nahoraga nyifashe mu ntoki niyo mpamvu nagushyize muri iki cyumweru kugira ngo nzaguhamagare ndabikoze rero kugira ngo Eh.
tuganire eh, umbwire makuru y'umwana wawe wambwiraga yuko ari umwana mwatandukanye ko hashize eh, imyaka igera kuri nimba nibuka neza nka makumyabiri n'itandatu mutandukanye Eh, yagiye bagiye icyenda n'umunani bagiye icyenda n'umunani ngo bagiye bajya hehe uwo mwana ninde yagiye ate yavuye mu rugo ajya he uwo mwana yit- u- umwana wanjye yitwaga uwukeza clementine yego bigaga ku ishuri rya nyagahanga muri efu Mhm.
noneho ari mu kwezi kwa karindwi rero bari kwa kundi baba barangije ibizame ba- kwa kundi baba ba- barangije ibizame bategereje amanota Mm.
umu umu- umu- uwabigishaga nyine aza yari umuntu ngomba uvuga ubutumwa nyine babarokore Mhm.
bari na benshi atangira ngo nyine bavana ku ishuri muri icyo cyumweru cya shomaje bagenda ngo ba- ba- bavuga ubutumwa bazi aho bageze basenga bagira bate yewe n'iwacu barahageze ariko bahagurukira i- iwacu mu- aho ngaho i rutare ku- ku wa kane kuko niho ari intuye i rutare yego
bavuga ngo ku wa gatanu barajya kuzana biroti Mm.
bageze ahantu hagati mu giterane rutare aho uwo mugabo afite- aka- uwo mu- uwo muhuza wabo uwo mwarimu wabo akatamo kabiri aravuga ngo bamwe ntibakibyumva ngo abandi ntibaboneka aho ngaho ngo bazahuganya agahanga ariko mbere y'uko ukomeza mbere y'uko ukomeza Mm.
umwarimu wabo uwo muvugabutumwa yitwa nde ndagira ngo yari tumenye umwarimu kuri iryo shuri Ye- uwo mwarimu yitwa nde ndagira ngo abumve a- agasaro kaburaga muri kano kanya bumva ijwi rya amerika iryo zina rye uwo barifata.
mwarimu yitwa serutaro serije serutaro serge serutaro serije uvu yavukaga muri kinyami mu cyahoze ari komine kinyami ahantu ahantu eh, bitaga eh, bita ruvuni ntabwo mu- ntimukimubona ntimuzi aho aherereye
ntabwo tuzi nyine mu kugenda baragiye hashize nk'iki- nk'ibyumweru nka bitatu nibwo pasiteri watwigishaga yavuze ngo bariya bantu ngo ni abantu ngo ni imyuka mibi yabakoreshaga ngo ntabwo ngo ngo ngo nta- ngo ntabwo bavugaga ubutumwa ngo buriya ngo bariya ngo ni abadayimoni babakoreshaga ubwo natangiye ubwo mpita nkurikira Mm.
ndagenda ngera ibyumva ndabaza reka data biba aho ngaho ngeze aho njya no ku ijwi rya amerika rigikora ku iposita Mm.
ndagenda ntanga itangazo bika- bibaho buke bakajya banyohereza ibitabo biturutse i burayi sinzi gusoma by'ibifaransa maze nyuma gato ya mukecuru uh, ubanza umbwire Mm.
uwo muntu wavugaga ko abo bantu bakoreshwaga n'amadayimoni aho ngaho izo za rutare mwari mutuye hari abantu bari bafite ububasha bwo kurwanya amadayimoni ngo twibwire yuko ari bo babazwa ubwo yarabivugaga ngo bariya ngo si ubutumwa bavuga ngo ni dayimoni zibakoresha abivuga ariko baragiye ku buryo utekereza ko Ariko ashobora kubaza aho barasenga- baherereye ubwo nyuma y'aho ikintu cyatumye nkomeza nanone icyo gihe narashakishije ngeze aho ndashoberwa ndaceceka Mm.
nibwo habonetse umwe akajya avugira kuri akajya ahamagara ahamagara bene wabo tuza kubimenya tukajya tumuhamagara tukamuhendahenda uwitwa cecile ndahayo bajyanye bagiye ari benshi akajya ahamagara twese dufata inomero we nanjye nkajya amuhamagara tukaza se muri sheya akaza ngo ngo bari uganda ngo kafashe muri kumwe n'abandi bana ngo reka ngo ntabwo azi aho bari ariko ngo arazahashisha bugenda n'abana nti niba barapfuye watubwiye natwe tukabimenya aravuga ngo yango ngo ntabwo ngo simbizi ngo nanjye ndashakisha mbese ukumva ni ibintu ari mu guhisha tugenda amubwira ntese wazarishye nkaza uganda noneho yenda nkakubwira tukagira ngo ngo reka nta muntu nta bantu tujya tubonana nabo none se murihe aho hantu muri hari iki nyoberwa ibyo ari byo n'abazana bene wabo bati natwe niko atubwira bukeye ndetse inomero aza kuyikuraho bibiri na cumi yayikuyeho noneho nkajya ngira agahinda nkavuga se uwo muntu wavugaga bagiye ari benshi hari uwa cecile ndahayo hari uwitwa gasafari celestine nabo bavu nawe yavukaga aho ngaho i rutare mu murenge wa kigoma n'uwitwa n'undi witwa uwakwezi burandina nawe yavukaga utare ku mujyi n'ubundi witwaga esitunganye nawe yavukaga muri komine murambi abo ni abo nzi na serutaruwo rero serije yari umuporofeseri wabo uko yagendaga nabo urabona intambara nibwo yari ikirangira mbura ahantu njya kubaza n'ubujiji nabwo bukivangamo abandi nababwira se ko mutamfasha ngo dushakishe bakambwira ngo reka ngubwo aba bantu barapfuye ngo ubwo ntibariwe aho wavugiye rero bibiri na cumi ndavuga ntese koko uwo muntu uko yavugaga kandi naramukurikiranye neza na neza namubaza n'abantu babo nawe akabambaza kumva koko niwe abo bantu byaje kugenda bitu wenda ntibaba bariho umuntu aza kumbwira agasaro kaburaga ubu ntushatse igihe kirekire gikomeye cyane guhera kuri se iba ari kanyenzira sitani sirasi yesi sitani sirasi kanyenzira kanyenzira hashize imyaka itatu yesi narababaye nararize nagize ababarya bose bahita yewe n'uyu munsi nakumvise saa moya saa kumi n'ebyiri nibyo icyo kiganiro nacyumvise akaba ariho mba nkashaka tace nkayibura bakamubwira ngo ni ngo umuntu avugira kuri tace yewe nacishije kuri no ku banyamakuru mvugira kuri banyu tace ba- abakubwiye barakubeshya simvugira kuri tace ubwo nagombye kujya kuyigura
nibyo barakubeshya ntimu- mujye mpamagara kuri nimero mbaha iyo nda- ndangije ikiganiro niyo yonyine nagombye mushobora kujya kumbonaho kuyigura ni ukuri Mm.
ndangije umu- nawe nabigenda cya sitarisa ntanga amatangazo ntanga amatangazo ntanga amatangazo numaze gushobera nyine nko mpandikira ku gasaro kaburaga bamaze kunshobera batu- bati muri izo telefone ntabwo zigikora mujye Bituma njya kugura munyandikira data ariko ntigurishe.
mbihamagarire mujye munyandikira mbihamagarire ibyo abantu bababeshya ngo bazabangezaho ntimukabyemere abasaba amafaranga bababwira ngo bazabangezaho ntimukabyemere niyo yaba igihumbi kimwe ntimukagitange hari abanyandikira bambwira ngo bafite ababyeyi abakecuru bo mu bugesera barimo bakorera babahaye sinzi ikintu baba babahaye kugira ngo ubwo nyine naje babangezeho gutekereza naje gutekereza ndavuga nti Mm.
kubera ko icyo gihe twavuganye nkakubwira nti rwagiye ngo bari mu bivugabutumwa navuze ntiyenda yarabyigaye yarabyanze yarabyihoreye oya nta kintu Igihe cyose ngaya mbashyize ntabwo telefone ngaya ku gutwi.
nta na rimwe nta na rimwe ngaya impuruza y'umubyeyi umubyeyi ungannye yashaka umwana we ndamwakira Yes, uwo ari we we.
wese nicyo mbereyeho nta waba umushaka Nicyo ubereyeho yaragiye yasohotse iwawe agiye guhaha umutumye kuvoma cyangwa se bamugutwaye ndatekereza uyu mugabo ukunda kumpamagara kenshi wabuze umwana wa mirongo icyenda na kane uzi ko yagiye ari kumwe na batayo ntibuke iyo ariyo na nimero ntazi iyo ariyo ariko utuye hafi y'imageragere eh, kimwe n'abandi benshi mwese muhamagara mumbwira ibibazo by'abana banyu ndabumva nkabaha umwanya muri kino kiganiro Yo.
cyanyu ijwi rya amerika ni ugaruzi ko ryari iyo umuntu atahanze mubyeyi urazi ko iyo umuntu atahanze ntajeahinda oya humura ukomeye mubyeyi ngo ugomba kurekera ariko byarananiye ngeza ndavuga nti amahirwe ya nyuma ari ku gasaro kaburaga Hmm.
reka m- mbishobeye imana yo mu ijuru kuko ikora ibitangaza Hmm.
baza kuvuga ngo ngo ngo- ngo bayitere ingori mu kugurisha ama- amataci Hmm.
ubwo n- n- sinzi ukuntu nabigenjeje nyine ndagenda njya kuyigura Oh.
yewe sinzi no kuyikoresha nu- ni- nu- nu- ni nk'ubu ni nk'ubuntu ngiriwe Hmm.
nuko ndavuga ntabwo ngiye kuyigura ibihumbi makumyabiri na kimwe ndagenda ndabitanga ndayigura ntimaze nzaritange nzumva uko bigenda rwose barakubeshye mubyeyi ntabwo ugomba kugura ataci kugira ngo uvane ijwi rya amerika ikintu ukora ni kimwe gusa uraduhamagara uko twandikira utwandikira ku nimero nabahaye ukatubwira uti ariko kuba mvuganye nawe ni ukuri imana igira neza irakomeye ni imana amen
iyo ubwo nabirebye gutya rwose ndavuga nti yewe ntarongera arampamagaye Mm.
ubu nari nabigambiriye ko ejo nzongera nkajya gushaka uko nandikisha nzongera nkandikisha oya rwose ntuka nti- ni- mugatanga amafaranga yanyu ngo mura- ngo murandikisha mu- ngo mu- none se ntazagire nageze naho njya nguhamagara ku giti cyawe nkaguhamagara nkaguhamagaza ziriya nomero birutwa n'uko wanyihamagarira mukecuru birutwa n'uko wanyihamagarira aho kugira ngo utange agafaranga wari ukeneye ko kugira ngo ugaburire abana ko kugira ngo niba uri umworozi nta ugure n'abana ubwatsi mfite bw'inka zawe.
nta n'abana mbana nabo uwo niwe wari uwa nyuma Mm,
urumva yagiye afite cumi n'umunani bafite mirongo ine n'itatu komera Mm.
mbese umu- um- narababaye kuba barabigeraho birandenga
mukecuru ndifuza kongera gutanga iyi nimero kugira ngo ababyeyi nkawe ah, benshi mwifuza kuvugana n'ijwi rya amerika mumenye nimero muzajya mwandikira mukaduhamagara tukabatabara ntabwo mugomba gutanga amafaranga yanyu radiyo Ubwo ijwi rya rero- amerika ntabwo rikeneye amafaranga yanyu radiyo ijwi rya amerika ni radiyo yanyu ni radiyo ya amerika kabizi ndayikurikira cyane ndayikurikira cyane ntabwo ari radiyo ya YouTube ntabwo ari radiyo ishaka eh, abayireba ntabwo ari radiyo yaje abayumva.
ku- kurusha ba- kurusha imbabare Nta- ntabwo twaje kurushya imbabare twaje guhoza imbabare Eh, twebwe rero umuntu udusanze turamwakira ntabwo duca amafaranga nuzaguca amafaranga akubwira ko azakugeza ku ijwi rya amerika uzamenye ko akubeshya uzamubwira uti nshimiye imana nzamugeraho ntacyo Eh, iyo nishyuye agiye kukwandikira arakubwira ati nicyo cyanzanye ati ese ndandikira ubusa oya abo ngabo Bikagushobera ntimukabemerere ukaya- ntimukabemerere muzajye munyihamagara dore nimero muzajya muhamagaraho nimuyandike mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mushaka kuza iriya nomero uba kugira ngo- utanga itangirwa na zeru zeru se umuntu ayiguhamagaraho ukitaba nditaba rwose ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri njyewe ufite n'ubiranditse n'ubu urampamagaye ihita izaba ehe karindwi karindwi gatatu kane gatandatu Mm.
rimwe zeru iyo nimero Zeru, mugomba rimwe zeru.
kugaragaraho kugira ngo tuganire mbahe umwanya mubwire ikibazo cyanyu tukiganire dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya amerika ni miliyoni nyinshi kandi abafite urukundo babiteguye kubafasha Yo.
kumenya aho abantu baherereye ni benshi nanjye izaguhembera urwo rukundo izaguhembe ijuru kuko iby'iyi si byo ntacyo iby'iyi si nanjye ntacyo byamara ntabizi.
izaguhembe ijuru rwose
iby'iyi izaguhembe si ijuru kuko iby'iyi si byo tuzabisiga tuzabisiga ntabwo tuzabijyana ntabwo tuzahafata ibyo mu tuzabijyana byiza byiza.
izaguhembe ijuru gusa nibyo byiza nzagushyire mu ijuru wica tuze uruhuke kuko warakoze amen amen namwe imana ibumva amasengesho yanyu iyumve turi hano dushaka umwana wawe ah, clementine uwikeza wavuye mu rugo muri mirongo cyenda n'umunani ajyanywe n'umuvugabutumwa reba ko yari witwaga afite n'izina bakundaga kumwita yitwaga uwicyeza clementine bagakunda kumwita mwiza bamwitaga mwiza mwiza rero Eh, niba irindi- irindi- ndetse ukunda eh, iryo ye.
rya clementine naryo na- n'uwicyeza benshi ntibari banayazi izina rye ba- twese twatumenyereye ni mwiza yego urakoze cyane Eh, mubyeyi noneho rero icyo gihe yajyanye n'abagiye gutyo bajyana n'umuporofeseri nanu umva nta kintu ntabashije gukora ndakubwira ko iposita kiri hariya i kigali Mm.
nagiyeyo
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicike intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona iki iki kiganiro agasaro ka buraga kiribanda ku bantu babuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine turi muri komine bwakira muri segitori ya nyabiranga hahoze ari perefegitura ya kibuye ubu hitwa karungi abana babiri barahunganye ababyeyi babo bari bamaze kwicwa mu kwezi kwa kane mirongo cyenda n'ine abo bana ni niyo twagira noheli na jeannette tuyisenge mu myaka mirongo itatu ishize tuyisenge jeannette yakomeje gutekereza ko musaza we akiriho ari hano mu kiganiro agasaro ka buraga atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa masaka akagari ka kimo umudugudu wa kivu yashakishije umuvandimwe wanjye twabuze wabuze twaburanye muri jenoside twari turi kumwe hanyuma tuza gutandukana kuko sinamenya aho yanyuze nanjye ntabwo ntabwo twiye tumenya aho twanyuze twari twatatanye mwatandukaniye he twatandukanye turi mu ka- mu- ku kibuye hahoze ari muri bwakire ariko ngubu ni muri karongi
aho si bwakira mwahageze muturutse hehe niho mwakomokaga
Eh, ni hariho iwacu segiteri yari iyihe nyabiranga segiteri yari nyabiranga hanyuma byagenze gute kugira ngo mutandukane mwaratewe mwagabweho igitero byagenze gute mbwira ni muri jenoside ababyeyi bacu bari bamaze gupfa komera
Ah, kuko papa wacu tubyara yari amaze gupfa turi kumwe Hmm, ihangane hanyuma tugenda mm, tugenda duhunga tugiye duhunga ngewe ngewe nari muto kuri we nari mfite imyaka ine Mhm.
yara- yari afite imyaka irindwi gutyo umunani gutyo atarabugeza Hmm.
niwe wari mukuru turi kumwe yitwa nde yitwaga yitwa- ubundi bamwimbaga amazeko ubundi yitwaga noheli niyo twagira noheli Mhm.
yitwaga niyo twagira noheli mba numva ko uwo dushaka imana n'ibimukomeje akiriho igihe cyose tutaramushyingura tuba tutamufite mu mitima twizera yuko akiriho reka tujye tumwita izina afite eh, tumwite rero amazina ye Mm.
urakoze Yit- yego murakoze yitwaga niyo twagira noheli Mm, ariko bajyaga bamuhimbaga muzeyi kuko Mhm.
kari agasirino kiwe mm,
njyewe ni nako narinzi cyane kuko nari umwana kuri we mhm,
yego tuza turahunga duhunga uko nguko kuko papa bamaze kumwishyurwa nyine buri- niwe wari mukuru ngo yaranshoreye mm, tugendana n'abandi njyewe nibuka ko twaje kugera mu bantu benshi mm,
ariko sinzi ubwo nyine twa- ntabwo twongeye guhura tumaze gutandukana hari- hari kugira ngo njye wamfashe mhm,
usanzwe ba- barandera mm,
ubwo nyuma mu bihumbi bibiri na kabiri ngenzi kubona umuryango wanjye mvukamo mhm,
we twasaga nkagenda nkavuga ngo wenda yarapfuye mm,
ariko mu kwezi kwashize twaje guhura n'umuntu aravuga ngo mu bihumbi bibiri na mu- icyenda gatanu mhm, ngo bamu- uwo witwaga Ni- noheli mhm, witwa noheli mm, ngo bamuzanye bamushakisha umuryango we ngo bamubuze ngo bamusubizayo ni bande bamuzanye
umuntu wese ugatuwe ko nawe atazi niba ari umuntu ku giti cye cyangwa niba ari imiryango ishakisha abantu Mm, ubwo niho twahise tugira tu- tuvuga ngo reka tumushakishe yenda byumvikana ko yenda akiriho twizeye ko akiriho muri make
bavuze ko bamuzanye muri bwakira cyangwa bamu yego muri bwakira Mm, aho- aho- ahahoze ari iwabo aho- aho- hari iwabo nyine yego jenoside ikimara kuba ntabwo twongeye gusubirayo Mm, twese tuba- dutura inaha i kigali Ni niyo mpamvu bamuzanye bakabura umuntu ubaf- umufata haya ngira ngo mm.
niyo makuru dufite hanyuma uwababwiye yuko bamuzanye bakabura umuntu umufata muri mirongo icyenda na gatanu yabibabwiye vuba cyangwa se yabibabwiye kera
abitubwiye vuba
yabibabwiye vuba eh, amaze kumva ko hari ikiganiro cyitwa agasaro ka buraga gishakisha abantu ati wasanga byarakorwaga ku ijwi rya amerika kera um, hashakishwa abantu babuze ababo ariko nanone kubera ubufatanye n'iyo miryango nka uh, CICR hakabaho kugira ngo hahanahanwe amakuru ababuze abo bashobora kubabona birumvikana yuko uwakugiriye inama yagize neza ariko urambwira amakuru y'uyu musaza wawe noheli wari ufite imyaka irindwi muri mirongo cyenda na kane wowe wari ufite ine amazina ya papa wawe nyakwigendera papa wawe ni ayahe
yitwa sakindi samusoni
naho mama wawe
yitwaga mukandori yosephine
ndabikubaza kubera ko umusaza wawe yari afite imyaka irindwi ni ukuvuga ko yari azi kuvuga waba waramufashe akamurera yamubajije amazina y'ababyeyi be ibe yaramubwiye kubera ko yari mukuru umwana w'imyaka irindwi abazi ababyeyi be abajya mu wa kabiri wa pirimeri nk'uko bivuga akaba iyo bamubajije amazina y'ababyeyi be aba agomba kumenya kuyavuga akaba yarababwiraga yuko papa we yitwa sakindi samusoni na nyina akitwa yosephine mukandori muri kano kanya tuyisenge jeannette hashize imyaka hafi mirongo itatu mu mezi abiri turaba tugeze ku myaka mirongo itatu utandukanye na musaza wawe na n'ubu utazi aho aherereye mwatandukanye muri icyo kivunge murahunga ujya hano n'abajya hariya ntabwo uzi irengero rye ariko urakizera yuko akiriho niyo mpamvu uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga umushakisha niba muri kano kanya noheli niyo twagira akumva ni iki ushaka kumubwira
icyifuzo cya kumubwira numva ko twebwe umuryango we turamushaka cyane turamukeneye kumubona
ikintu mwibukiraho ni iki cyane ni iki kimukwibutsa ni ibiki mwakundaga gukina iyo umutekereje buri munsi ni iki gikomeye umwibukiraho ukavuga uti niyo ugenda mu nzira ukabona umuntu ukavuga uti uriya ni nka musaza wanjye nicyo umwibukiraho
njyewe ntabwo muzi neza uwo niba umukuru wanjye niwe ujya umbwira ati twakundaga gukina cyane twararwanaga yego
twamara kurwana hanyuma umuntu uza kudukiza tukamutera nawe tukamukubita
birumvikana burya buravuga ngo iyo abavandimwe bavumbitse akarenge ukuramo akawe urawungana urawuzi
urawumva
ariko ubu ngubu umuhuriye mu nzira wamumenya ubu yarakuze yari afite amasoso yari afite amasoso yari afite inyinya yari afite amaso manini
kubera ko papa yari afite amaso manini ndanumva ko wenda yaba asa nawe ariko njyewe ntabwo muzi neza ariko gusa yari inzobe bavuga ko yari inzobe wowe ashobora kuba akwibuka kubera ko yari mukuru kuri wowe wowe arakwibuka mbwira nk'ikintu yaba yibuka nkunda kubaza kenshi abantu hari utuntu abana b'abakobwa n'abahungu baba bafite tubaranga yaba ayo masoso hari ibyo twita mu kinyarwanda utuntu tw'utumanzi hari ibyo twita ikibibi hari ikintu kiba kiranga umuntu ku buryo wavuga uti kano kantu ndagafite kandi musaza wanjye niwe wenyine ukazi nimubwira ko ngafite aha n'aha azamenya yuko ari yewe n'iki wabwira musaza wawe ukavuga uti rwose noheli niba uri munyumva wibuke yuko mfite imisatsi y'irende wibuke yuko n'iki wamubwira ashobora kuba akuziho
ngewe rero si ijambo rya nyuma yambwiye muri jenoside yego ni uko gusa yambwiye ko aho ndi bujye hose nari bupfe kuko papa wanjye bamwishe nawe ati nuramukoze ko papa bamwishe nawe baratabukwica nka papa ngendera muri iyo sasa avuga ngo papa ndamubuze papa ndamubuze kuko niko yambwiye ibindi ntabwo mbyibuka sinzi ko yameze ibyo ngibyo birahagije ibyo birahagije urwo rukundo yari agufitiye kandi yari umuhungu uzi kureba kure iyo nama yakugiriye ni inama nziza iruta izindi yaramfashije kundinda kuko wenda nanjye nari kuko yaramfashije kuko n'umuntu wese twahuraga nabwira ni papa ndamuzi nawe ndi kumwe nawe naramuka yumvise kino kiganiro nta shiti nta gushidikanya azamenya yuko ari wowe mushiki we tuyisenge jeannette umushaka mukanya nakubazaga ngo niba akumva urashaka kumbwira iki wakimbwiye muri kano kanya unyemerere ngushimire jeannette kuba warafashe kino gihe cyo kwiyumva ko utagomba guterera iyo umusaza wanjye ashobora kuba akiriho cyane cyane uhereye kuri ayo makuru wahawe avuga yuko bamuzaniye mu rugo bwakira bamushakira umuryango bakawubura kubera ko mutari mugihari mwarimutse mwaraje kuba aho ngaho i kigali bivuge yuko umusaza wawe ari aho ngaho mu rwanda ribate no mu rwanda ni mu gihugu kimwe cy'amahanga aho tuzamusanga kandi turamusaba kutubwira vuba aho aherereye kugira ngo tubahuze ndabisaba cyane n'abandi bumva ijwi rya amerika muri kano kanya kugira ngo noheri niyo twagira tumuhe ibyishimo amaze imyaka mirongo itatu adafite kimwe na tuyisenge jeannette n'umuryango wanyu mwese nawe rero ngushimire jeannette ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga wifurije amahoro y'imana ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga hano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse munatanga umwirondoro wanyu aho bubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana